ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìkànnì wo tv náà la wà lórí ètò ọmọ òdùwà níbi tá a ti máa ń mú wá fún yín lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan gẹ́gẹ́ bí ìṣe tiwa ẹ ti mọ̀ wípé bàbá ti sọ pé báyìí ni bẹ́ẹ̀ iná lẹ́ẹ̀bà bẹ́ẹ̀ bá ti débẹ̀ tó a tún ti dé gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa o a tún ti mú mi wá fún yín lónìí ẹ má jẹ́ ń pọn léjù ẹja lọ wò kẹ́yìn fúnra yín fojú ayọ̀ wò kẹ́ ẹ fetí ara yín gbọ́ ohun tí wọ́n ń wí níbẹ̀ nípa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí bó ba ti ya yín ó ti ya o ẹ̀jẹ̀ àjọ lọ. ada people na good morning o na for lagos ojota na we dey where uh, one big tanker for here wey carry heavy load where e take burn as you dey see now say uh, the whole tanker now e don burn to ashes as you dey uh, look am for una screen wey we dey show una na this morning the matter uh, e happen and as you see say men of the lagos state uh, fire and rescue service they don come here they don come put off uh, the fire uh, and even police sef dem tanda for here wey dem dey monitor the whole uh, situation of how uh, the things dey go for here na for ojota the matter take uh, happen uh, even FRS sef dey don reach here this morning to uh, uh, reason the matter how e you no know, go affect traffic uh, for here but as you dey see say uh, the tanker really really burn uh, eh, reach ashes you don see na only the iron for the body na e remain uh, for here and according to informate wey reach us say uh, na all of a sudden the fire just uh, comot and e explode and na e begin dey uh, e begin dey burn for here na for ojota this morning this one uh, e happen and as you don see uh, you go see say even the tyre sef e burn join uh, early this morning wey be say we receive the informate as e reach us uh, na dey say e don block traffic for here for ojota but as you see now say na free flow of traffic dey for here but when this fire bin dey burn e dey burn go up wey be say na fire service uh, dem call wey be say na im dem come put off this fire wey happen for here this morning na the tanker be this as you dey look am now see say uh, e really really burn and nothing wey dem fit comot for the body of this tanker again as they don as e don even burn uh, reach the last stage patapata. and today this one happen and as you see uh, all the whole uh, surrounding na be say the fire really affect uh, the whole place you dey see all this uh, dark dark place where the flame of the fire don don be almost catch if no be say uh, dem fire service dem reach uh, this place. still dey for here for ojata where we dey bring una life informate of this fire explosion uh, wey uh, happen this morning. na uh, people wey we follow talk for dis surrounding dey tell us say uh, the reason why the fire happen how e take happen they no quickly know they never even know how e take happen they just see say uh, the truck begin dey comot flame and all of a sudden na e explode where uh, fire begin dey dey comot and e dey go up well well wey be say e even begin dey burn uh, some of the things wey dey for the surrounding but as say people don notice am from afar nine uh, some other uh, vehicles too They no dey affected with uh, wetin don happen wey be say other vehicle wey dey for back dey no uh, catch fire too and for ojota this one happen uh, early momo as people dey go work this morning uh, na e happen see inside of the uh, the inside be this and as you see say nothing really remain for inside the uh, uh, truck like this nothing remain everything wey dey inside uh, e don burn finish so dey see am. Um, and wetin remain of the uh, tanker wey explode be this and uh, informate wey reach us be say uh, very soon they go still come to am so that no go cause more no go cause more uh, traffic for here as the matabi. be. see as the flame they even go up you see you even touch uh, the direction sign for Ojota wey be say e burn uh, the the the particle wey be say fire fit catch e burn am comot. and plenty people be plenty for here early this morning wey be say this uh, thing happen but now you see as people don dey go their their work now everywhere don uh, e don silent e don cool eh but some boys still dey hang around sake of say uh, we never even see person wey get the truck to know whether uh, he get wetin he go talk or how the matter take happen Uh, according to information we will also hear uh, we never hear say uh, any casualty don dey never hear uh, say anybody e lose life or anybody injure for inside this uh, uh, accident wey happen fire incident wey happen for here uh, for ojota early momo this morning na this one take happen and uh, as you can see him now it says nothing remain for this whole tanker again na as we come here very uh, wey we reach here now they give us information. say uh, eh, people will be say they get the tanker They don't even know how they take escape They don't know how they take They don't know how the fire take happen self. but the sha see say flame come out for the car body. Uh, our people, this is now BBC uh, News Pidgin. They bring in a live information from Mojota for here. And as you see, say, now many um, things that happen for this December, We we say, uh, people, guys, be careful, make them be watchful, make them also be careful of fire incident, gas incident, and different things uh, where they, where they share for this festive uh, season. They bring in a more information as it happen uh, for Lagos State and other places. for the country uh, any update wey we get on top this matter we go still dey give una and we they bring am live to una. tó kò wá ní jù báyìí lọ lórí ètò yìí fún tòní fún ti sáà yìí à ń lọ à ń padà bọ̀ nítorí pé àwa ò fìgbà kan dáwọ́ iṣẹ́ dúró títí wá dìgbà míì táwọn tó máa wá sójú ìwòran yín pẹ̀lú àkọ́tun orú àwọn àṣàyàn ètò báyìí bàbá wo ló ń kí yín o ẹ ṣáà máa bí mi like kẹ́ ẹ máa bá mi share kẹ́ ẹ máa bá mi subscribe the multitude títí wá dìgbà míì tájọ máa pàdé ẹ yáṣẹ́ o.